hi guys welcome back to another urges guys are you all doing if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video my people hmm. my people today video about alafion for you. hmm. late alafion for you. Ọba Lamidi Ọba Adeyemi Lamidi hmm. Ọba of Oyo state my people hmm. my people not be smart, you know. a lot of people dey wonder say how this payment of Alaafin Ofoyo take happen how Alaafin Ofoyo just dey Hand up like that no be say e sick go far like that no be say e just give up we know say for Ofoyo don't spend 52 years for throne and for Ofoyo Now person will be say now 83 years old man and a lot of people say he don't old but still they wan still know the cause you know wetin happened? e just go like that <laughs> hmm my people, news reach our own side say as the matter thing happen because them no go carry and come tok for social media but we will be social media people. we must know wetin they happen my people. now now, so the matter take go my people. pipo alaafin for your new sleep wake up where they come out from in wife room my people. as they e come out from in wife room oh, now im dey tok say before e go sleep they talk say he no sick or nothing do am o no be say e dey feel headache o no be say leg dey pain am or anything dey pain am e no complain anything as e dey come out now na so alaafin for your fall for ground o e fall na dey rush alaafin for your go babalola hospital my people hmm. no be for university hospital my people no be small thing o as dem rush alaafin for your go na alaafin for your no come fit make am again e no thing wey dem carry am reach there na alaafin for your give up now a lot of people they reason you know this matter con they go inside the palace they carry nose dey poke nose for ground say ah baba not be the first time wey baba they enter inside eh, room they go sleep in wife place upon say baba get like 13 wife he never one day they come out say e just fall for ground but this four wey be say laughing for you they come out from im wife room with just fall for grand like that. no be say something each am for ground o e just carry four. Hmm. there must be something behind it <laughs> hmm there must be something behind the four, my people now the four wey be say baba fall abi baba turn over don't too do for night because as those baba wife dey there there are some women were there for that palace dey ladies were there for that palace wey be say they be baba oxygen and based on say papa baba don't lose many uh, women we be say many of them don't come up for palace four just come up at once on come comot so papa come the reason say ah people they always talk up and down say okay oh, many of them they take excuse They say baba no dey fit dey do whether baba now don't over go twist waist abi baba go like round two round three for before day break na baba come out You no get energy again because baba sef don't old because you eh, eh, young ladies nowadays They go They feel they threa baba say baba no be money be everything o oh we just want make you help us chuka make you go down deep inside well well make we feel am say you come room come sleep because say baba no dey fit dey come every time come dey sleep because e need to share different rooms go go sleep now maybe baba don too do ada you know maybe baba don too do na im make this baba na come come out come fall for ground because people need to talk the matter straight not be say all those oloye and all those iyolode iya this one eh, eh, ijoye wey dey the palace dem no go come out to come talk the real matter many of them no go contact but the people where they close you know dem not go fit grant the interview but they go get the who they go give the information People like so they will fit carry am come social media to come let people wey be see dem they confused to know say see what thing they happen behind the closed door oh. say see where baba for fall down no oh. even if the woman are innocent but see what thing cause the baba for because baba they come out from his wife room now baba come for. They say when baba they go for night baba no sick baba they very okay e strong e strong for ground everything they fine with baba but for baba to enter the wife room come they come outside sleep finish wake up baba come for for ground before they come rush baba go hospital baba now no come fit make am again una know say for this kind young this kind old age wey baba dey e no need stress imagine make 13 beautiful women surround alaafin for oyo we dey always dey talk say dis women dey like money as dey like money dem still like me dem dey chook because many of dem no get mind to go outside to go do while many of dem dey feel say anything wey make baba catch dem dem go pursue dem comot for di palace and again di lifestyle na expensive lifestyle wey dem dey live They no go fit eh, eh, avoid the expensive lifestyle if they pursue dem comot for palace na im be say dem go start from square one again That is why now some of them go talk say baba we no wan look outside eh but we wan make e just dey do am well maybe baba overdo am for that night or baba no eat well before e go to bed eh, eh. baba now con use maybe empty belle to take overwork before daybreak because that waist no go be like a thirty years old guy or forty years old guy eh, man e no go fit be eighty-three years no be beast my pipo three years no be small thing make person spend two years for throne even that age of fifty-two years itself, no be small thing talk of baba of 83 make e come dey whine na im mean say all those young ladies we no go know whether na na dey part of wetin even cause lead to this baba kpeme we no know we know say na god na im dey call person na god na im get person life na god na im na im get everything but all those women wey dem dey for that palace sha ha una just wan break baba waist all the time wey we dey talk? many of dem don comot for palace and baba no like the way the news dey go on wey people dey talk say eh another last year for your wife don comot o badirat don go oh queen anu don go eh, na so eh, dami don go shema don go baba come see say all the young beautiful ones im oxygen don't they come out. now olori memuna too dey talk say that one still go cheat for another country That one too dey talk say e wan try and comot for palace before they come help am beg now baba to say all the beautiful women go come remain the old ones among them. no that is why now baba is trying his best to keep the women but not knowing that the best that is trying to please all these women inside house e go leak to wetin be say him sef no go fit survive am at the end of the day na oda pipo go come dey help these young ladies dey wash their plate because na another people now go come dey help these young ladies yeah dey wash their plate dey help them. dey lick the plate so a lot of lesson dey to learn because many people dey talk say baba you too dey marry and baba don fair grant interview say all these women na na he train them go school many of them, if they go school finish they no they won't go They go talk say they won't stay inside the palace make them marry and say they no wan go They no wan go They no wan go go anywhere say they love wetin baba do for them. make baba marry them before you know baba go use them to take do wife baba wife come the ad. baba say e no if they say they wan marry and say he know they reject the offer now the offer wey baba no they reject now all those young women wey baba put for palace those one eh <laughs> those one if the man as ah, dem don't baba no they again so if they manage enter street those one fit go and tell o oh. those one fit go and ten my people if those one <laughs> they manage lose them come off for cage my people Hey, eh, they fit go and ten per night oh because those young ladies now imagine make baba dey come out from inside room make e just fall for ground wey no be today dey enter women room maybe baba don over please that one because of say maybe that one dey tell baba say which we go dey use <laughs> eh, eh, we go use name to take do that one secret but we just need to talk the truth make a lot of people know the truth say baba dey rush baba go hospital there is must be something that leak to it wey be say dem take rush baba go hospital dem say na four nine baba four wey dem take rush baba go hospital and dat for wey baba for baba they come out from one of your wife room na baba take for for ground waiting lead to that fall no be say eh, stone there for ground no be say stick there for ground or the pour water for ground We baba use that. e be like say na I na just stone baba go all the ways baba no fit only himself even without baba sef never go do for night sef for baba to work out, e no easy many palace guards could just surround them. They go surround baba so this matter will be say e dey for ground so my people, baba may e so rest in perfect peace may god make e dey with the family and the old wives Will be say baba sick. may live and the children will be say he live the innocent children wey he live. but we will be social media too we don't face single and tire say may all these young women make dem no peme baba because of this other other matter but see wetin other other con go leak to for baba All right, my people. as me i come across this news na to say make a carry and come here to come share am with una right, my people. make una let me know Waiting on a think for the comment section and if una never subscribe make una subscribe so that I no go miss any latest gist wey i dey upload una bye bye till i come una next time bye guys catch my next video bye guys